raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaam alaa rasuulihi lamiin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajma'iin assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu akkam jirtan kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nuurol hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhihannee jirra murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lawaa'u islaam turtiin keessan nu wajjin haa ta'u
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل علينا شهر الصيام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد خير من صام وقام وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار أما بعد يا قبر التربيه dhaggeeffattoota hordoftootaa TV Nuural Hudaa walumaa galatti. Waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Obboleeyyan keenya guyyaan arraan tanaa keessatti sagaleen tun isin gahaa jirtu halkan khamisaati. Halkan khamisaa hunduubaa baatii shacbaanaarraa guyyaa kudha sagaliiti. Barri kumaa fi dhibba afurii fi afurtamii shan. Akkuma san akka gartee Orobbaattis guyyaa diidamii sagalii bara kum lamaa fi diidamii fi afurii. Akkana jechuun gaa shacbaan eega guyyaa kudha sagal ha ta'u ta'e wanni gartee ramadaanni seenuuf nu hafee guyyuma kudhan hin caalu guyyaa kudhan illee hin gahuu obboleeyyan kiyya. duba waan akkana taheef jecha akkuma beeytanittuu yeroo tana keeysatti baadiyyaa cufa keeysattis majlisni ni dhaabbata akkuma san magaalaa cufa keeysattis akkuma san warreen ala jiru hagaree adda addaatti barnoota qoodaa jirus namuu soommanaaf qophaa'uudhaaf labsa dabarsan. Nutis gaa akkuma san warreen heera qaba heera kana qabanitti hidhanneetuma akkuma duruu beeytanitti warreen proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatiin dhaabbaturraa eegallee tiknik- tiknikootaan lammeeysinee gaazexenyootaan sadeeysinee walumaa galatti wanni gartee isin beeysifnu obboleeyyan kiyya. Halkan idanaa kanarraa eegallee proogiraama gartee dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa dhaabuu isin hubachiifna. Rabbiin duuba sagalee arra dabarsinu tana tarraa boodaa rabbiin nuun godhin anaa fi obboleeyyan kiyyaas akkanumatti warra gartee rabbiin umrii dheereysee isinii wajjiin qilleensa gubbaa wal qunnamuu rabbiin nu haa godhu. Akkuma san soommana kanaan duratti rabbiin nun laqaaqin waan soomanarraa nu heewasullee nuu fi obboleeyyan keenya addunyaarra ha jiran cufaahu rabbiin irraa haa qabu. warra gartee fayyaa dhabillee kan hiree isaanii keessatti kaayoo isaanii keessatti niin soommanaa niyyaa qaban akkuma san odoo gartee niyyaa qabanuu warreen addunyaarraa deeman kaganaallee deemuun jiraatus addunyaa tanarraa soommana kanaan duratti fayyaa dhabaas rabbiin gartee nu haa fayyisuu warra gartee addunyaarraa deemallee rabbiin gartee hulaa jannataa isaaniif badee isaan haa badhaasu cufuma keenya ogaa soommana soommannu san rabbiin nurraa haa qeebalu warra soommanee irraa qeebalamurraa rabbiin nu haa godhu rabbiin warra soommanee hirriiba dhabee nyaata dhabee dheebotee akkanaa wajjiin soommanni irraa hin qeebalamne irraa rabbiin nun godhin warra gartee waan facaase muratu irraa rabbiin nu haa godhu akkuma san dhuma irratti gartee warra gartee saartifikeeta xaliyaa eh, azaabarraa eh, qulqullooytan azaabarraa bilisoomtan warra gartee rabbiin isaaniin ji'urraa rabbiin nu haa godhu meegaa ammaan tanaa karaa gartee warra obbaloowwan keenya ka iyyannaa galfatanii eh, pirogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatiis odoon tahin arrakkaan arkoo kanatti warruma gartee dhaddacha jaalalaa natti fakkaata duraan dursee gaafiin ta obbaleeyyitii teenya takkaati yaa shamarran keenya keessaahuu dhalaan yaa shamarran keenya yaa intala islaamaa intala muslimaa yaata islaamummarra dhalatte yaata rabbiin qaceelchee islaamummatti nu galte mee iyyannaa tana dura dhaggeeffadha iyyannaan tuni galmeen isiidhaa dhibba jahaafii saddeettamii afuri akka jettu obbaleettiin teenye tun ani biyya arabaa keessaan jira akkuma gaa ilmoo namaa takkatti waan dhiirarraan duroomneef jecha waan intalti dhalaa takka ganamaan bultii ijaarrachuun dirqama isii irratti taateef jecha gurbaa tokko wal baranne. Gurbaan kun hoggaa ham- guyyuma dura wal baranne irraa addeetii ja'ansi wajjiin bultii ijaarradhee mana haadha haadha mana kiyyaa ta'uu dhaan hamilee qabanaan jedhe. Anilleen gama hoodii mataallee mammarree hancuufallee liqimsinee hatattamumaaniin ergadhuun jeen gaha bakki gad dhalaan if hin kennitu namaan irraa dhaladheen qabaaman guddoo ergadhuun jeen. Innilleen gama isaanii gama isaatiin hireen kennine yeroodhaa fi hatattamumaan manguddoo ergatee manguddoon warra keenya dheyxee waliin gatta'anii eega yaada gartee isaan dhufaniif baraniin boodetti warri keenya duuba dhufuu keessan garree jeeyni keenya barbaaduu agarree isin ammumatti duudarra isin kaayuu barbaadammoo intala qaadhimattanii gaafa isin itti qophooytanii fuudhuu feetan jennaan lakki nuti hatattamumaanii gartee arruma fixannee ni haalli akka nu gootan feenaa ja'aniin warri keenyalleen duran dhaabbanne akkasumatti yeroo gabaabduu keessatti hiree kennanii fi guyyaa san duuba gurbattiis gartee labsaa dabarsanii waan barbaadu waan barbaachisu qopheeyfatee akka guyyaa akkasii san deebitan jechuun adda yaa'an. Waan bakka tanatti nama ajaa'ibsiisu irraa gurbaan kuni waan guyyaa san keessatti manguddoon irraa barbaaddu waan guyyaa san waliin haasa'an irratti waltaan kan harkaan qabu maallaqa. Tanaaf yeruma san keessatti natti bilbilee dubbisee ani waan ja'an kana takka illee harkaan qabu. anasi kenna naali qeeysi yoo maharii jedhanis waan maharii yoo gartee waan haadha abbaa jedhanis waan barbaachisu kenni uma if duuban deebiin hin sodaatin naan jedhe. Akkasittiin duuba gaa namtichi kun dhugumaaf gartee bultii na wajjin jaarrachuudhaaf na barbaada. Inni immoo qabeenya kiyya waan hin carraaqee horii kiyyatti hayyeellaaf deemaan sammuuti jeqee sanatti hin dhufne. Akkasittiin gaa maallaqa itti kenne. Hoggaa waan kana gartee fuudhee ganda isaaniitti kennee dhaqanii waan kana sirreessanii nikaan hidhame boodaan waan gaa nama ajaa'ibsiisu anilleen gama kan kootii horiin gartee gurbaan isiniif fide kun horii kiyyaa inni liqeeysee fi inni hatattamas jirjara itti taate humna harkaan qabu je'ee wanni inni gartee warra keenya beeksise takka jirtu. haa ta'u gaa eegani kaan godhamee baatii sadii waliin teenyeen booda odoo gaa aruuzaa hin seenin namni kuni karaa biraatiin natti dhufe ammaas lammeessaa. Wanni naan je'e addeetii jagaa namni lama hawal fuudhu kun gaa goojoo qabaachuu qaba. Mi waan qabduus kenni anis itti de'eetiin mana jaarrannaa naan je'e. Namni tokko dhugaan gartee hafuudhaaf deemu mana jaarrachuu baatus mana kireeffateetuma addunyaa tanarratti harki dhibbarraa harki saddeettan warra mana hin qabne qiruma keessa galan. Garuutuuga amma baatuma sadii keessatti maallaqa biraa na gaafachuun isaa mana ijaarranna anaan jechuun kun waan minoonni biraa na dhagahamte obboleessaa ani waaniin ani baasees anaatu beeka waan irraa fuutee hunuu baatee hangana naaf hin deebifne ani waan gartee ati hoggaanii fi waan san fixe fookiin baankii irraa baaftee yookiin gartee mindaakee waan baatee sadii waan fudhattu hunuu haqa kee hojjettee waan naa kennituun si eegaa ture. ani wulii maallaqaan sitti kennu hin qabuun jeen. Gaafaan an akkana jeen namtichi kuni na dhageeysa ee anarra booda fuula keetillee si arguun fedhu sagalee tee dhagahuu dhiisi. Je'ee jawwaala gartee fuulaan na dhawee na cuqqaallatee narraa calje. Baatii afur naaf inni wal quban qaba. Jara keenya baatii afur jechuun gaa guyyaa meeqa ni beeytani. guyyaa dhibbaa fi diidamta hun dhabu. Amma gaa ani fuudha kana keessatti nama gartee miidhame kakasaare tahuu kiyya fitti dhagahee halkanii guyyaa guyyoomuma namni kun na dubbisa yoomsu tilifoona narraa murate kana na deebii naa deebisa yoomuma gartee ni kana godhe kana godhate kana jaartii tiyyaa na beekee haqa narraa qabdi nyaata dhugaatiin uffanni daarrisi illee narra jira wal'aansisii narra jira. jechaa beekee akka jaartiitti akkamiin na yoom na laalee na dubbisa jeetiin halkanii guyyaa eeggataa ture. Amma gaagaafaa dubbiin bakka tana geeyse kayitiin har'a warra keenyaas dubbisuun hin taatu. Warra isaanii illee dubbisuun hin taatu. Obboleessuma isaa tokko laalee barbaadee rakkoo na mudate tana obboleessi kee kan na godhe jee dubbii galarraa kaasee waan hin mudadhe kana itti odeesse obboleessatti. obboleessinis rabbiin ajirii haa katabuu fi yeruma san keessatti waan kana gaafatee oofaarra babaase. Sababaa inni loleen itti aaruu kanarratti hulaana cufate narraa banee na dubbisuu eegale. Ani gaafa inni na dubbise obboleessa. Hanga na dubbisuu dhiiftee yaadatta ammati baate afuri guyyaa dhibbaa fi diidam ani jaartii teeti. Fayyaa qabdaa maal taatee naan godhine. anamma ol si qabee gaqqabee si raasee si miicee micciire ati nama gartee bultii wajjin jaarrachuu tahuu miti ani waraquma tiyya naa kennin jeen. Inninis akkuma gartee nama waan kana jecha afaan kiyyarraa bahu na eeggachaa jiru maaltu rakkoota na fidee fi maaltu fidees kanan gaafatin ani qophii xaliyaa ta'e sii kennuuf ani qophii si hiikuu afaaninis ammoo wanni sirraa fedhu waaniin guyyaa gartee warra keessan geessine waaniin si baase cufa ilaal harkarra naa kaayi hoggaasa waraqaate harkarrattiin sii kennaa naan jedhe. Duuba odoo gaa jecha kana anaan hin jiin obboleessa isaatiif deebisaa godhee ee intalti gaa akkana siin jette suni. yoo gartee hiikama ka barbaaddu taate ani qophiidha garuu akkuma gartee ergaa isiidhaa taatee natti dhuftetti ergaa tiyyaa sitti geessi akka gartee waaniin ani baase na galchitu. Dhugaga waan inni baase hin jirtu ani gaafa kana keessatti obboleessa isaa kanaa ittillee kakadheetiin akka inni waa takka gartee keessa isaatiin baase waa hedduutti odeessee. eenyuutu na dhugoomsa. Innillee nan gaanfadhe kakadhuuf nan dhugoomsan. Warri keenyallee nan dhugoomsan. Waan kana gartee inni fuudhee warra isaanii kenne warra keenya kennan. Warri keenyaas waan isaanirraa dhufe kana intala teenyaatu itti kennee liqeessee fi anaatu qooda godhee fi hin dhageessisin eenyuun na dhugoomsa. Iddoo tanatti midhaan willee fi dhagaa jidduutti daakamu tahee halkanii guyyaa hirriiba dhabee nyaanni natti mi'aawu dadhabe karaan goru wallaallaaniin mee addunyaan tana gubbatti warreen akka kiyya kanatti miidhamee sobame jaarsa gartee bitatu if goonee if xiqqeessine kun akka narraa gorsa fudhataniif ergaa tantoo kara keeysan ergadhe mee na dhaqqaba rakkoo guddoo keeysaan jiraa jettii obboleettiin teenye ture. Yaan talaa islaamaa wanni siin jennu hogguma takka illee hoo gurbaa yoonii fi intala takka jaalate intalaan gartee si fuudhuun fedhaan haraami miti. Intalti dhalaalleen gurbaa tokko yoo jaalatte na fuudhi jechuun halaali malee xiqqeenyaa miti. Garuu gamu malachuutu keessaa intalti dhalaa takka hogganii fi gurbaan tokko isii gaafate hatattamumaan akka nama gartee firiin xiixa dhiiraatii fi haraaraa dhiiraa qabutti if gootee odoo gurbaa tokko wajjin teessee akka laalcha shari'aatti waliin laallan odoo gamarii waliin hin dabarfan odoo waa takkaan odeeyfan akkanuman lafaa kaatee na arkadhu jechutti jirjiruun sheenaa nama keessaa hin baane. Lammeessaa dogongorri dogongoraa olii dogongorri dogongoraa olii if xiqqeessaan xiqqeessaa olii intala dhalaa takka taheeruma feetu nama rabbiinu fuudhuu isarra dirqaman hin godhin yoonii fi dandeeytiin qabaatin rabbiin maal jeen nama dandeeytiin qabneen وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله أكد جيب الربين نموني دنديتي غرتي فودان قبني liqiin fudhatin intalaa irraa illee liqeeffatin nama biraa irraa illee liqii fudhate ifiin hin dirqiin hattaa yugniyahumullah hamma rabbiin karaa riskii isaaniif laaffisuu jee nabiin keenya leen akkuma san jee alayhi salaatu wassalaam من استطاع منكم الباء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج نمني طاطا فودا دنديتي قبدن حتى تمام فودا جي Tanaaf jecha dogongorri dogongoraa olii nama rabbiin ba'aa irraa buuse nama nabiin rabbiillee wasiyyaa dhaameef dhalaan ba'aa irraa baadhatanii na fuudhi jechuun kasaaraa honga hin qabne nama diinsa nama waa takka irraa hin beeyne tana akkas tahuu dhalaan haa if beeku. Sadeessaa obboleettii teenyaati ifti qeessitee bar kabajaaf irraa fuutee bar. si galee siin na bitatee bar siin naa waan kana ta'e siin jaahilli galatan beeku namni rabbiin sodaan namticha diinsaa irraa humaan beene haala isaa irraa humaan beene lafaa kaatee horii gartee waan warra keessanii fi maarii isaa ta'u irraa kafaluun atiif diqqeessitee dhalaa akka keetillee ni diqqeessitee duuba. Afree isaa ammoo wanni gaariin ati gooti. gaafate namtichi gartee sobamaan kuni ifiifuu sobama si sobee isaa wajjin shayxaanni si dagee maallaqa duraan sirraa fuudheehu galatoomi rabbiin ajrii si haa katabuullee inumaa san dhiisii jaartii tiyyaani kaa godhe jee ka gartee baati sadii as deebi'ee sin dubbisin maallaqa biraa mana jaarrannaa je'ee si gaafachuun. diduun kee waan gaarii gooti. Arra gaafa gartee kaduraa san kennuu keetiitu halammee isaallee yoon gaafadde intalti tun akkanumatti arjaadhaa jechuu nama agarsiisa. Tanaaf irra hedduun gartee dhalaa dhiirtii gartee rabbi irratti hin irkanne rabbi boodaan kan lubbuu isaa irratti hin irkanne maal ka ja'an taate waan nama ajaa'ibsiisu dhalaa biyya arabaa jiru bar wanni fuunuuf maallaqa qofa. way waan biraatiif isii fuunaa maallaqa qabdiifi ta mana namaa bittuu jira ta makiinaa namaa bittuu jira ta waan kana namaa bittuu jira yoonii fi waan san akkasii naan goone ani sin barbaadu ja'anii bar akkanatti dhalaan keenya if diqqeeyse garuu yaa shamarran keenya rabbuma isin uumi sodaadha akka kabajaa ifirraa fuutanitti haadha abbaa keessanirraa kabajaan fuudhina fakkaattuu teessanirraa illee kabajaan fuudhina. shanaysa milikeeta nama kaa'ina milikeeta nama kaa'ina as garagalee sababaa ati maallaqa lammeeysaa siif hin kennu jechuu keetiif si muruun tilifoona gartee sirraa murachuun guyyaa dhibbaa fi diidam dhabamuun isaa honga kaa'inummaati kanneen akkanaa kanaa rabbiin addunyaa irratti isaaniin heddummeessin. Warreen isaanii wajjin dagamullee rabbiin ifaa beeksisu. Jahee isaa ati immoo gama keeti. Rakkoo guddaa keessa gartee إيه، إفنيت بولا خيسة سنتي خان وني في دي مالي جنمان ورا خيسة ورا خي خرا دلت كونو كوبا قبادا قربان كنا ما أكناتي مالك ألك أي سيفي جتيت هيمو ربوخي جنا مرة سيتي تو إفدك أيسا تربيسا ملل بودين وني تلتون أتدلي دي مال تاتري gaafa lafaa kaatee obboleessa isaatti himatte rakkoo tanarra geesse deebisaan isaa maal taate galanni kee kan toltuu dalayde maal ta'e waaniin sitti baasee cufa naa galchi siin hiikaa siin jechuudha taate. Namtichi kun ammoo akka ati jettutti nuti isarraa humaan dhageenye waa takka saantiima cabaa tokko fuudha kanarratti hin baafnee naatuu baase jetta. Eenyu gaafa kaniif godheree akka waan intalti dhalaa takka dhiira- saala dhiiraatumaaf dharraa qabdu bitattu siitu if godhe jechuudha. Ammoo eega gaa'eyyannaa karaa keenya galfatte. Ta duraa wanni siin jennu harka kee ol fuudhi rabbii keetitti boohi. Kana boodaan dhibdee teeta duraan awwaaltee cuqqaaltee san karaa warra keessanii ol fuudhi dirqamaa si godha eh, maallaqa baafte cufaas waan baaftetti himi. Takka lammeessa eh, ati immoo dogongorri kee na hiiki jettee isaa wajjin haasawuu hiika haasawuun hamma obbole sababaa obboleessi kee loleenii si dubbisuu irratti hiree tanaa'uu argatte. hiika jarjaruun dogongora guddaa kana kana haa namticha kanarraa qabdus beektu kanan ga'innis muree baatii afur fagaatees beektu achiin dura baatii meeqas mure baatii sadii baatii sadii booda eegani kaase godhate si dubbise maallaqa naa kenniif haya af- ba- baatii afurii fi lamaan walirra fidi baatii jaha jechuudha. Tanaaf jecha waan kana gartee eh, karaa san mm, fiiguu dura karaa warra keeysaniitti deebisi dubbi. Sadeessa warri ati irraa dhalatte ga'amma dubbii tana waggaa dhugaa keessa baran gurbaa dubbisuu odoo hin taane deemanii warra soddaa dhaqanii warruma soddaa san eh, takka nukkoottaa jedhanii yaamuudhaafis mirga qaban maaliif isaaniitu eh, si fu- eh, si xa- si barbaade fuudhaaf duuba eh, hiikkaadhaafi kana intalanuu hiika odoo hin taane intalti tun eeganii haa godhamti baatii takka baatii hangana jirti baatii jaha intala takka manaan gihadha takka yoo fedhinnaan qabaanne ilmoo namaa kabajaa dhabatti kunu ala jirti intala gartee nuu qulqulleeysaa ja'anii haa gaafatanii akka aadaatti. Afreessaa wanni siif dhaabnu afreessaa warri keeysanii fi warri keeysanii fi warri gurbaa walitti guyyaa dhufan isin lamaanuu dhiheessuu qaban achitti. Sii fi gurbaa sanis gurbaa kana gartee dhiheeysanii waan silaa nami namaan jiru maaliif hanga ammaan tanaa intala tana galfachuu dhabde ja'anii haa gaafatanii. Isaan ammoo hatattamaan jaartii tee galfadhu ja'anii haa gaafatanii warri keeysan warra isaanii irratti. Shaneessa yoo gurbaan kun akkuma siin je'esan dhageeffadhu akkuma siin je'e ati hiikkaa gaafannaan waaniin sitti baase naa kafali kajuute eh, gurbaan kun fuudhaaf naan deemuu jechuun yoo ifa sii galte ati kasaartee beekilaal maaliif maallaqa kee kana kan warra keeysanii duubatti isaanii marii dhabatti kennite kana eh, masarajjaa takkaahuu tinnisa tokko illee hin qabdu ati if bira waraquma takka illee naa katabi akka waan kanarraa fuute takkaahuu sagalee naa qabillee jetti waan gaafatte waan hin qabneef wanni akka xukumii shari'aa sirra jiru isaanii irratti haa kakatu maqaa rabbiitiin ani waa takka irraan fuune jechuu haa kakatu yoo odoo cubbuu tana beekuu kakatu ta'e isaa faqa akka isaatti isaa faqa isin jidduu humna takka hin jiru. Wanni takka odoo bar mangistitti illee kissii goote masarajjaa siin jetti mangi- eh, waajjiraan. Tana waa taa- taateef jecha eh, gaafa kana qadiyyaa teeysan yoo gurbaan eh, warra isaanii amansiifatee eh, hani gartee horii hangana gartee gaa isini kennine sannuu kennitan malee gurbaa nuti gartee intalan hiinnuun kun yoo kanarra walii galan horii kee barbaadatti dhiisi yoo dhugumaan jibbansa isaa qabaatte duraanuun dubbanne diinsaatii fi haala isaarraa illee waan takka waan himte hin qabdu waan qabdu kanaan hulciif godhi horii baafte kanaan hulciif godhiiti akkaataa furmaanni sitti eh, argamu karaa qaadiitiin barbaadi rabbi waan dabare irraa gorsa fudhattee kagartee forma tor- gorfamtuu rabbiin si haa godhuu siin jennaa obboleettii teenya. Iyyannaan lammeeysaadhaa tunis iyyannaa eenyuti yeroo iyyannaa obboleessa keenya tokkooti daddachuma jaalalaati. Galmeensaalleen dhibba jaha fi sagaltami. Mee dhaggeeffadhaa obbolowwan Eh, akka iyyuu obboleessi keenya kun ani gartee eh, baatii sadii duraan bultii ijaarradhe. Intala takka taniin qilleensa gubbaadhaan baradhe. Tiiktookiin tahuu, feesbuukiin tahuu qilleensuma gubbaattiin baradhee jedhuuba namtichi kun. Intala tana walitti dhufanii wallaallatanii waliin barra jechuudha. Eh, ammoo intalti tuniji naan duratti heerumtee jirti. Naan duratti heerumte jirti in- eh, sayyiba. Odoonni kaan godhatiniin duratti intalti tun jaalala nuti gartee waliif qabnu wahuma ajaa'ibaati. Eh, Duuba eega nikaa eegaan godhee jaartii naan taateen boodetti jijjiirami tokko dhufe. Gammachuman qabdu. Bultiin jaaree jee bar namni kuni bultii hogga jaaree kaa. Irraa mul'attii bar. Inumaa intalti ta ajaa'ibaati yoo ho- hanguma sagaraa ol seentu taate malee halkanii guyyaa jawwaallummaan si lafan taa'u. Yoon dalagarraa dhufellee hiraataas haa ta'u laaqanaas haa ta'u naaf ni kenniti. Nyaata kana na wajjin nyaattu. Nyaata hogganaa kenniti jawwaa laffiiti. Maaliif rakkoon tun jee yoon gaafadhe huma takka hin jiru. obbalii rakkoon irraa qabdaa moo maali yoo hin jee huma takka illee sirraan qabu. Haalli kun maali yoo hin jee furmaataan godhaati rakkoon gartaa eh, nan gammachiifne narraa gammachuu hin qabne tana wajjin nyaanne tana wajjin dhuguu si dhoorkitu tuni maali huma takka illee hin jiru naan jetti waan takka illee rakkina sirraan qabu naan jetti. Eh, waan nama gartee ilma dhiiraa biratti waan nama ajaa'ibsiisurra yoo dhalaan gartee ka'ifitti saalfattu taate waan amala intalti tun qabdurra oduma isiin jawwaala kana laayixuutiin bira rafa. Halkan bulee ganama lafaa kee eh, yeroon dalagaa deemus isumaa jawwaala laayixuun biraa deema. Duuba rakkinni kun guddateen irratti wasanaa bee. Waan kana furmaataan godha jeetiin isii wajjiin haasawaa- haasa'uudhaaf eh, anumaa wajjiin gatteessee haasa'uu didde. Duuba mee ani kam haa godhuu jedha obboleessi keenya kun. Yaa obboleessa keenya ta duraati wanni siin jennu siifi fakkaataa keetillee siifi fakkaataan keetiis warreen rakkoo jaartiidhaa himattan cufti keeysanuu dhaggeeffadhaa. obboleeyyan keenya kadhiiraa warreen yeroo cufaahuu rakkoo jaartii himattan haqa keeysan ka jaartiin isinitti irreefte himattan rabbuma keeysan isin uume sodaadha rabbii tokkicha isin uume sodaadha lubbuu teessan keessatti maaliif hin duf- maaliif hin dubbanne irrina ifi qabdan maaliif hin dubbanne waan waan kana fidu intalti tuni gaafa kaatee intalti dhalaa takka mana isaaniitii dhuftu maal barbaadaaf dhufte bar nyaatan dhabne dhugaatiin dhabne uffatan dhabne bar raahaa ilma dhiiraati wajjin godhuuf dhufte gaafa ilma dhiiraa kanarraa raahaa dhabde kabajaa dhabde furmaata dhabde karuma fedheenu haa ta'u maaltu jaarsarraa baqachuu fi manuma kana keessa jiraatte akka nama waliin beekne maaltu waan kana fida irrina gama dhiiraatii dhufu. Irrina keessan waan bakka tana dhufu if keessa deebi'a if gaafadhaa. Sadhiiroo haqaan anballeessaa qasii keessatti jiru kami yoo haganda namaa dhayte halkan dhalaa wajji haasa'u taates arra oduun yoo oduu hamaltu taate manni kun cufti nama hima. Bakka cufa jawwaalaa jira, mobaayilii jira. Oduu ati bakka dheexirraa gadi hin baane keessahuu dhalaan badduun badduun amma maal eegalte namaa wajjaarsaa wajjaarsa namaa tokko wajjin janaajina waa hedduu haasoyte isii sanni beeytii tilifoonatti dhooyte bargaa maashaa Allah jaarsi kee haasawa waa beeka akkuma na wajji haasawu kana si wajji haasawaa jettiini bar akkana bargaa sillee gaafadheetiin dabar hiikee wajjin hin jirruu naan jedhe. Amma tuni gowwittiin intala isii hassaduu deemtu tagartee mana isii baasuu deemtu dhugaa fudhattee laaqaa fudhattee jaarsaa wajjiin rakkoo walirra fidaa jiran. Yaa obboleeyyan isin dura hojii yoo qabaattan taate karaa deemtuun bakkarraa dhuftuun jawwaala kee keessatti dhalaa walitti hidhannaa qabduun waan kijibaan dhalaa wajjin haasoyte isii fuudhuudhaaf jaartii tiyya hiike jettus oduun cufti nu geessi isaan bira daran akkasuma geessi. Takka karaa san ifeegu. Talammeessaa jaartiin teessan tuni wanni mana isaaniitti dhufte akkumaan reefu jetti haqa hedduu qabdi nurra dhalaan tokkoffatti firaasha. isii qananiisuu wajjin rafu abbaa wajjin hin rafu adeerri wajjin hin rafu ilmii wajjin hin rafu obboleeyyan hin rafu eenyu ka wajjin rafu eenyu ka haraam irraa isii durumsu. Gaafa ati daftee alaan galle gaafa ati isii gubbaan dhalaa biraa wajjin kaasoytu taate waan kana maaf maaltu fidere anaatu fidee beekiiti rabbi sodaadhu hamma dandeessutti harka keef kenni itti dubbii tanaa furmaata godhi. Amma wanni siin jennu. Mee dubbii tana ol fuudhiiti. Namni namni gartee sirrii wajjin haasawuu hin dadhabne haati eenyu intalti haadha isiiti. Haati gartee intalaa gurbaa soddaan ni jaalatti. Lubbuu lubbuu kennitiif waan abbaa ilmoo tanaan nyaachifne isa nyaachifti yoo mana sii dhaqe. Gattaa iyyaa ummaa haadhatee talammee isaati isiin akkana nagoota jii isii tana wajjin haasawi. Yoo haati jijjiirama karaa haadhaatiin hin dhufin waan ati hin qabnellee itti odeessuun mala. Haati si jijjiiramuun mala. Karaa adaadaa sii garagali. Yoo adaadaan furmaata godhuu dadhabde karaa haboo garagali. Dhumarratti furmaanni tokko dhabamnaan abbaan dhaqe. Haqa kana. Yoo karaa cufaan furmaanni hin jirre obboleessa keenya dhagaye tokkoffatti waan sirraa feenu karaa rabbii keetii deebi. Duraanuu faaga rabbii irraa badde sii rabbii keetii wajjin hidhannaan qabne odoo rabbii keetiin hin mariyaatiin fuudha kana jirjirtee seente waa takka intala tanarraa wanni ati himte hin jirtu ibaadaa qabdi hin qabdu. Tana waan ta'eef karaa rabbii keetii deebi'e rabbi kadhu. Lammeessa ati hoo jaartiin tee hoo akkami mana keessatti karaa ibaadaatti mee if keessa deebi'a. بل ربنا كيجي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جابر نموني كرتي خيسه أكا جارسا جارتيت ولينجرا نموني منا تكو خيست أبا منا هذا منا إلماني وجين والريف هاقا قرتي ديني رنجر رخ إبادان كبني قوقو تك ربي إن ذكر القرآن منا خيست تنكراني جماعة إنيوت إسان قونا جرب شيطانا هل كني قويا addan bahan sadeeysa obboleeysa intala tana yeroo si itti gubi waan faayidaa qabuun karaa beekumsa hin qabne itti barsiiftu yoo qura'aan hin beeknees yoo diinirraa hin beeknees yoo nii fi abacaa hin beeknees yoo nii fi ABCD hin beeknees akkaataa intalti tuwaatti barattuun sammuu siidhaa tana gartee bakka yeroo isin jawwaalaaf kennitu kana. akka isin jibbitu godhi. Maaliif barnoonni avreejii maalirraa barbaada? Waan barsiise kanarraa barbaada. Tanaaf itti yaadda'uun siidhaa dirqama. Afreessa waan biraa dhabdaa mee makiinaa bitiif makiinaa huccuu mana keessatti huccuu haa barattu sharshafaa fi makaddaa fi kana gandaaf haa hodhitu mataa fiitiif illee huccuu bagaxxeessiif illee haa hodhitu bara hoggaa waan kana irratti waa maallee ni keesha seene isiinu bar jawwaala san cabsuun ni mala shanee isaa mee giyaaroo takka takka fuudhii warra isaanii illee wajjin dhaqi achuma bulaa gaaf garii akkan tala gartee sibiraa fuudhanii kophaa si raffisaniis laali ammoo warri aqlii qabu gurbaa fi jaartii addan baasan gaafa akkasitti achi bultu kana namni isii wajjin haasoytu hin jiruu beekadhu si malee bakka tanaas laali jahee isaa mee gaaf garii baadiyyaa jiraattus karaa magaalaa wajjin dhaqa yoo keessaa yoo ilmaan hin qaban mee gaaf garii ilaal lafa fagoo isinirra yoo finfinne haa ta'u dirre dawaa haa ta'u hadaama haa ta'u magaalaa waliin dhaqaa hoteela bulaa eenyu wajji haasoyiti mee haaree deebitii bar sammuu sii kanatti mee wayya isaa oofi torbe isaa rabbi yoo isin gargaaree riziqii qabaatte mee hajjii fi umraa waliin godha rabbi isin haa mijeessu obboleessa kiyya wanni gartee beekuun sirratti jirtu dogongorri guddaan ati qabduu beeyta odoon tala tana gaafa dura isiin faxara si kennitu ani kophaa nyaadhu jettee diddee laaqanaan akkasuma diddee hiraataan akkasuma diddee dirqama isiiti si wajjin nyaachuun. Yoo isiin gartee sii ta'u nyaadhu sii ta'u baatu dhiisi jettee kadantaan qabne taate intala furmaanni akkumaan sinjee karaa warraatii fi kanaan furmaata godhuu dadhabnaan rakkoo sirraa himattuu jira bakka firaashaatti haa ta'u oduu isin dhuftu takijibaa haa ta'u gaafa kana fitti rafini karaa furmaataa barbaadi. rabbiin waan gartee akkanatti isin kana adda facaasu rabbiin isinirra haa qabu meega nageetti isin jennaa obboleessa keenya. Iyyannaan hatattamaa takka tagartee karaa karaa biraatiin dhufte karaa mana duubaatiin takkaahu karaa DHL'tiin ergamte fakkaatti walumaa galattuu gaafiin tuniita obboleessa keenya tokkootii. galman isiilleen dhibba jaha fi afurtamii lama. Akka jettu gaafiin ani akkuma ja'anittu jaalaltii jaalaltii jejuun qabdu jedhan. Jaalaltii xiqqoo fi guddoo keeysan jirtuu jedhan. Jaalaltii ija nama baysitii jedhan waan arkanii karaa isiin argartiisan malee. waan akkanaatiin mokkorameetiin intala takka fuudhe. Intalti tunnaan duratti heerumtee jirti. Inumaa heerumteellee haadha ilmaaniiti ilmaan afur qabdi. Garuu anillee waanin irratti jaaladhee isii tana fuudheen qaba. Sunis salaata shananii fi akkuma san haala bareedaa qabaachuu isiitiifi. Maashaa Allah. Rabbiin duuba akkumaan fuudhetti isiirraa ilmaan lama naa kenne. duuba rakkoon isii maali yoo jenneen mushkilaan isii dhaatanee anaa wajjin qabdu jaartiin tiyya qabbanooytu yeroon fedhetti fedhinnaa irraan arkadhu dhalaan bar fedhinnaa qabdu takka gartee dhiira fedhinnaa qabnellee if tottolchitee if bareechitee keeysaafiddi isiin dhalaa akkas beekuusii miti dantaan qabdu qabbanooytu dhugaati. kana gubbaadhaan hirriiba guddatti. Yeroo hedduudhaan rakkoo isin qabdu kana gorsan gartee amman dura isinirraa argadhetti irkadhee isii dhulungachuudhaan, shoshokoomuudhaan, qirqirsuudhaan waan adda addaatiin harkisee haala kanaan irraa jijjiira jedhe. Waa takka furmaana tokko irraan agarree duuba. Booda gaalafaa ka'eetiin adeeti yaa'ati nama akkanaati. Waan akkanaa waan akkanaa qabda. Waan akkanaa akkanaatis hin beektu. Akkana si wajjin taanis akkas namaan beektu. Ani filaas gartee hayya manaa godhi dhiifa manaa godhi fuudhuun fedha. Rakkoon takka hin jirtu haa. Rabbi halaal sii godhe. Ammoo guyyaa fuutu san si galee odoo gartaa manarraa gadi hin baane harka bitaatiin illee ta'u waraqaa hiikkaadhaan haa kenni. mana kiyya keessaan jiraadha ilman kiyyaa wajjin. Duuba tanaaf jecha dubbiin bakka tana geeyse mee deebisaa teessaniin nasihaa teessaniin ni dhaqqaba. Obboleessa keenya ati ha muslimaati insha Allah. Ta duraatii waan ammaa olit dabree haasawa dabree cufa keessatti dhagahuu hin dhabdu. Akka namni jaartii isaa himatu tokko eeybii gartee ifii qabuus irrina qabuus dubbachuu qaba. Atilleen iyyannaa tana keessatti akka jaartiin teetuun ibaadaa qabduu fi haala bareedaa akka qabdullee himte. Akkaataa isiin itti jaarsa duraatiin adda deemtellee rabbuma tokkichaatu beeka. Intalti diin akkana qabaattee jaarsi hadiin hin qabne tahuudhaaf biraa deemuullee ni mala. Nama akkasii biraa dhuftee atiin kun nama ibaadaa hin qabne hadiin hin qabne tahuun keetillee ni mala nurra rabbiitu si beeka. Haa ta'uu islaamummaa keessatti wanni beekuu qabdu intalti guddoon nama xiqqaa heerumuun qaanyi miti. Gurbaan xiqqaan intala isarra guddoo fuudhuun qaanyi miti. Odoo wanni kun waan jibbatamaa ta'e irra cifilamaan namaa irra jaalatamaan namaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa khadijaa fuudhan umriin amma diidamii shani. Isiin amata afurtami. amata kudha shan nabirra guddoo amata afurtan booda ilmaan jaha dhalte nabii keenyaaf rabbi isiirraa haa jaalatu nabiin keenya amma diidamii shan isii wajjin jiraate irrumatti hin fuune takka eega isiin duute booda intaluma akkasii ta lafa turte tajaajila ilmaansaa warran heerumin faaximaa fi ummu kulsuum akkuma san tajaajiltuu isaa ta turte ummu eeyman booda isaan kun waan sadeen mana keessa jiraniif ilmaan isaa kanaaf jecha ta khadiijaarra guddoodhaa ta umriin si ama shantamii fuudhe saudaa binti zamaa. Obboleessa keenya intala takka ta namarra guddoo fuudha jechuun himuun ceebii miti akkasittiif beeki. Xiqqoon nama guddaa heerumuu yoo taates Aishaa radiyallahu anhaa rabbi irraa haa jaalatu intalti Abubakar Siddiiq gaafa niqaa godhan amatuma jahaa fi torba. Gaafa nabiin keenya ammoo manatti galfatu ama sagal meekkanan laaliqa. Nabiin keenya gaafas umriin meeqa amata shantamii sadii. Gaafa intala tana fuutu ati guddina kanaa fi ilmaan qabaachuu oduma beektuu diin siitii fi fuudhe jechuu وهم رب جالتو إيه دليدي ربي سرها كيبلو وبليس خين إيه أمو إيه وني قرتي هريبني هدو رفتي جتشو خنا الروان ابسيتي اللي انقبتو سنتلتي توني جنا سين درت ودوءة الرفن رفتي مو guyyaa laaqanan gootu raftimoo ganamaas faxaran gootu akkamii waa takka waan as ibsite as keessatti hin hin jiru. Maaliif dhiirtii takka takka yeroo namni silaa galu kan hiraata godhaniis ala taa'eeti waraqaa taphataa ganda namaatti yeroo fixata. Yoo warra yookiin warra jimaa qamuufaa ta'a bakka itti gartee shamarran badaan jirtuu fi kana taa'ee achitti lulluqata. gaafa kana maal gootire haati ilmaanii takka rafuun isidha waan gootu wallaalteeti see tukka isiin firraa raftu godhe jechu odoo ati mana kee keessa teessee wajjiin nyaattee wajjiin dhuydee gal za'aan mana galte akka hara hirriibaan hin fiine beeki lammeeysaa ta lammeeysaadhaa jaartiin xiyyatuun qabbanaa itti jira fedhinnaa dhabaa jettee himtu intalti tun si dura afur dhalte keeti wajji jaha yoo qabbana qabaatte ilmaan kun eeysaa dhufe. Yaa obboleessa kiyya lilmeenii itti nayxe. Duba intalti ilmaan jaha dhalte qabbana waan qabdu. Ammoo haala amala keetiin ati isii qabbaneessuun ni malti. Sadeessa jechi isiidha. yoo gartee narra fuute na hiiki intalti haqa kee wallaalaaf hin jenne amaluma dhalaa cufaati dhaluma takkallee eena irratti fuudhi siif dhibbarraa takka tagartee dhalaa takka jaalattee jaarsa sii fuusiftu dhibbarraa takka sunilleen fedhinnaa guutuu argattee kara cufaan mana sii keessa kabajamtee haala bareedaa wajjin jirti kan dalayne inni itti dalagee mana keessa boonsee waan jaartii namaati ol godhee isii hajiraachisu warra akkasii fa'a. Ammoo namni tokko ho'a aqlii qabu xabi'aa gartee haala gartee jaartii isaatii ni beeka. Akkuma san dhalaan takka gartee guddina isiirraahis dhalaan tun umriin yeroo deemtuun jijjiirama akka gaafa ijoollummaadhaatti ilaaluu hin qabu. Akkuma san ammallee jiruun gartee jaraatan kunis namni huyyoo gartee wooma nyaatanii dhugan kana keessatti viitaamin C fi D waan barbaachisu hin qabaannes qabbanti nama ni dhufti. Obboleessa keenya ati umrii teetillee hin himne akka umrii si himte kanatti. Ati immoo guyyattillee yeroo meeqaa warra kiyyaa wajjiin itti dabalamuu fedhallee ibsan goone. Sa guyyatti yeroo hedduu feetamoo torbaaniif feetallee waan ibsa goote hin qabdu. Garuu wanni beekuu qabdu. Manuma cufa keessa warri gartee xaphuumaa takka qabu qaala tokko qabu fedhinnaa takka qabu fedhinnaa shahawaa keessatti warri gartee wal madaalu takkeen wal harkata. Dhibbarraa shan jechuu dandeessa warri akkasii wal harkatu. Irra hedduun yaa intalaa irra oowwitu inni qabbanaawa. Nu warra gartee waa gaafatanii tana beeka. Gaaf garii namtichi oowwaadha isin qabbanooyitu. Duuba obbolowwan namni gartee hogga bultii jaarratuuf fedhinnuma shahawaa gartee daqiiqaa shaniif waliin fuudhu bar. Fedhinnummaan tunuu miizaana deemuu qabdii bar. Fedhinnaan nuti yoo guddifne miidhamaatu nutti dhufa rakkinaatu narra dhufa warra kiyyarra dhufti namni sammuu qabu beekudha qaba. Hirriiba guddisuun humnallee nama buufti. Mee warra dachee akaafuu gaafadhu. Warri dachee akaafuu hin guddisan hirriiba. Guyyaa hirriiba guddisanii beeka guyyaa akaafuu kan dandeenye warra dachee akaafuu gaafadha. Qabbanti wanni irraa dhuftu kuma san qaamni waan fedhu yoo dhabe qaamni kun waa hedduutti haajama waan gartee irrina ilmi namaa ilma namaa mirqaansu. Duuba kanaaf jecha yoo intalti tuni gartee qabbantisii an hoggota akka fooniin nyaachisaa, hoggota akka lukkuudhaa, hoggota akka kalluuna, hoggota akka kanaa, burtukaana, muuza waan adda addaatillee godhaaf hajjettu taate hospitaala geessi ilaali. Maalirraa akka ta'e qabbanti nama ni dhooyti qabbanti tuni karaa hedduuni. qabbanummaan jaantuni qaama keessatti nama itittee dhiinni kun yoo fi dhiinni hin daleyne qabbanaa itti dhufa. Tanaaf jecha hospitaala dhaqi ilaali hospitaalli munashixaata jedhaniiti mirqaansituu jedhanii dawaa kennaniifi jira. Ta'irri nagartee qaama keessaa sibiila ta'u waan barbaachisu taguuttu. Akkuma san ammoo karaa gartee warraa hayyoota gartee wal'aansa mukaati isin irraanfatiin waa hedduudhaan bakka kana keessatti akka deemaa akka laaltaa akka kalluunaa waa hedduuta mana keessatti namni keenya ittiin fayyadamne namni keenya wanni beeku waan gaariitti wanni beeku fooni yaa jara keenya foonirra foonirra barbaala ooyiruu keessaa goommanaafaa raafuufaa baala gartee isin tuffattan marma mararreefaa akkuma san gartee salaxaa adda addaa kana gartee xamaaxim jira jazar khiyaar waan akkanaati wanni gartee arra addunyaan dhiisaa jirti foon nama dulloomsaa hojanii. Kanaan gartee waan gartee isinirraa irratti isitti fayyadama. Akkuma duraanuu jennetti namni gartee arraan tana rabbiin jaartii ibaada qabdu kennee fi ilmaan irra arkate rahaa arkatee beekadha. Namni jaartiin diin hin qabne wajjin jiru jaartiin amanu. Oguma takka illee Tanaaf jecha warra diin irratti walitti bultii ijaarratu warra kheyrii irratti eh, waliin jiraatu warra gartee haasinni irraa muramee eh, kheyrii dhuftii waliin addunyaa irraa tanarraa deemu takka asii dura du'aa takka isiidha namni wal buuda hafulleen toltuu wal dubbachuun hedduu bareedduudha warra akkanumatti gartee gaa haala gaarii walirraa dhagahee walii beekuus dhiiraa fi dhaalaan rabbiin cufa keenya nuuf haa godhu akkuma isan duuba warra hangmee hanga gartee gaa guyyaa feesiisaa ta'e kan warreen gartee proogiraama harkaa qaban eh, soommana boodattii hanga walitti deebinuu nagayaan nu jiraadha wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة